mubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda muriko mutwumva kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose ikaze mu makuru yo kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na jowe diane nininahazwe mu burundi abagize sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro bashasha barahiye Devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le Président de la République et le peuple burundais, moi, Baburikunda Valentin, président de la Cour constitutionnelle, je jure de respecter la Constitution et la Charte de l'unité nationale.
uyu ni valentin bagorikunda umukuru mushasha wa sentare y'igihugu yubahiriza ibwirizwa ritwara ayandi mu burundi arahira imbere ya perezida n'abarundi ko azokubahiriza ibwirizwa nshingiro tukivuga ku vy'uburundi umuryango umwe bwa afurika uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania umuryango wemeza ko ziriko zirahohoterwa kugira ngo ziteshwe zite zitahe amakuru yose turarambura mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu ayageze hirya nino ku isi turahera muri afurika aho u rwanda rwongereje inteko mu gihugu ca centre afrique mu gihe abarwanya ubutegetsi bariko begereza umurwa mukuru bangi bigijweyo fide niyo ngabo atubwira ibindi leta ya santara afurika imenyesha ko inteko zijeje gucungera umutekano zatewe n'abagabanya ubutegetsi bariko batera begereza umugwa mukuru banki leta y'u rwanda n'iya santara afurika vyagirije francois bozize yahoze ari perezida ko yashigikiye abagwanya ubutegetsi kandi ko ariko ategura kudeta yamara arabihakana u rwanda rwararungitse kandi inteko amajana n'amajana muri santara afurika izo nteko zatanguye gutana mu mitwe n'abagwanya ubutegetsi muri ico gihugu inteko zijeje gucungera umutekano z'ishirahamwe mpuzamakungu onu zamenyesheje ko ibitero vy'abagwanya ubutegetsi bariko batera bagana umugwa mukuru vyateshejwe bozize yarimwe uburenganzira bwo guhiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi w'imana muri central africa uburusiya bufise abasirikare amajana n'amajana n'ibigwanisho bikomakomeye muri ico gihugu bajejwe gukingira leta umuvugizi wa leta ange maxime kazagwi yatangaje ko inteko z'uburusiya zatumiwe mu gihugu hisunzwe amasezerano hagati y'impande zombi inteko zijejwe gucungera umutekano z'ishirahamwe onu zizwi ku izina rya miniska nazo nyene zararungitswe mu bice vyo hanze y'umugwa mukuru guhagarika ibitero vy'abagwanya ubutegetsi bafashe ibisagara bitari bike vyegereye umugwa mukuru perezida wa centre afrique faustin arkange tuwadera yatangaje ko amatora yo ku munsi w'imana azoba nk'uko vyari bitegekanijwe ku mugabane wa buraya naho amakungu yugaye imbibe zayo ku gihugu c'ubwongereza mu gihe abantu batekewe n'ubwoba bw'ubwoko bushasha bw'umugero wa covid ya cumi n'icenda bwiyadukije muri ico gihugu fideli niyongabo arabandanya kugara imbibe vyatewe n'ubwoba abantu bafise mu makungu ku bwoko bushasha bw'umugera wa covid-19 bwandukira cane bwiyadukije mu bwongereza igihugu ca australia catangaje ko abanyagihugu baco babiri baje bavuye mu bwongereza basanganywe ubwoko bushasha bw'umugera wa covid-19 buhindi polonye ubuswisi uburusiya na hong kong vyatangaje ko abongereza batemerewe ku butaka bwavyo ni nyuma y'uko umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson agabishije ku bwoko bushasha bwandukira cyane bw'umugera wa covid-19 ubuyapani na korea ya ruguru vyatangaje ko biriko bikurikiranira hafi vyerekeye ubwo bwoko bushasha ibindi bihugu bitari bike byamaze kugara imbibe zavyo ku bwongereza birimwo ubufaransa ubudage ubutaliyani ubuholande autriche irland ububirigi israel na canada ukwiyadukiza k'ubwoko bushasha bw'umugera wa covid-19 kubaye amezi make y'imbere y'uko vyari vyitezwe ko incyandago ziboneka ku bantu benshi bikaba vyatumye haba ubwoba bushasha kuri ico kiza kimaze guhitana abantu bagera ku miliyoni n'ibihumbi amajana indwi ku isi n'abantu barenga ibihumbi mirongo itandatu n'indwi mu bwongereza fide niyo ngabo urakoze kuri aya makuru adutorokanirije ukaba uhejeje kudushikiriza yose nibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko ashobora kongera kuyumva kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu vowa akaburungu com adrese za youtube yacu instagram na facebook ni vowa radiyo yacu mu kanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi kuri uno wa mbere abagize sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro bashasha barahiye imbere ya perezida evariste ndayishimiye mugenzi wacu rero jurika neza yabidukurikiraniye
hari umugore y'amakoraniro mu kigobe mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi bujumbura perezida evariste ndayishimiye yarazindukiye kwakira indahiro z'abagize sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro bemejwe mu ndwi iheze n'inama nkenguzamateka ibisabwe n'umukuru w'igihugu bwiwe abagize urwo rwego n'abashingamateka hatibagiwe umushikiranganji wa mbere yarenga yome bunyoni bari bahashitse nabo nyene ku rugero rwa valante bagorikunda royekuramutsa wa sentare yubahiriza ibwirizwa ritwara ayandi mu gihugu abandi bacamanza batandatu bagize urwo rwego nabo nyene barahiye kutazomena ibanga devant Dieu, le Tout-Puissant, devant le président de la République et le peuple burundais, moi,
agira ati imbere y'imana isumba byose umukuru w'igihugu n'abarundi bose jewe bagorikunda valante umukuru wa sentare yubahiriza ubwirizwa nshingiro niyemeje kubahiriza ubwirizwa nshingiro n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kurangura ibyo njejwe mu bwizigirwa ntahengamye no mu bwigenge kugumya ibanga ry'ibiva mu mwihwezo w'imanza n'ukwitwara buri gihe mu cubahiro umurwi mushasha w'abagize sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ntushimagizwa na bose na cane cane awugaya bakaba bafatira ku mukuru wabo yigeze kumushikiriza amanza kizigenza wa repubulika umunyamategeko janvier bigirimana arongoye tourno la page burundi agira ati twibaza yuko hoba hari ikigiye guhinduka twibaza ko zoba ari nk'indoto umugabo witwa valante bagorikunda ni umuntu yabonetse cyane cyane ku butegetsi bwa nkunziza nk'umuntu akorera cyane umugambi sende dede nk'umuntu yitanga mu kugira ngo ashimishe aba nyamugambwe mu CNDD-FDD aho gukorera amategeko no gukorera igihugu ibyo byabonetse cyane cyane mu itotezwa ubutungane bwagiriye abantu bamwe bamwe cyane cyane bari batavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi twavuga nk'abantu baharanira agateka kazina muntu bari mu migambwe ya politiki itavuga rumwe na CNDD-FDD abo cyane cyane dufatiye nko ku matohozwa n'imihigo y'amatohoza yagiye ashigwaho muri bibiri na cumi na gatanu n'inyuma yaho bigirimana yibutsa ko iyi sentare yari urwego rukomeye cyane mu gihugu cyane niyo hadutse injyane mu bya politike ni urwego ruba ruhambaye cyane kuko hari igihe rutegerezwa guca imanza zikomakomeye nk'iyo hari abitwaye bavuga yuko amatora yibwe nk'iyo hari abitwaye bavuga yuko ibwirizwa shingiro ryaho nyanzwe n'ibindi novuga rero yuko dusuye inyuma kandi nta n'ukundi byari kugenda umugambwe sndvdd n'umugambwe uzi guta gutora abantu mwe nabo cacane ko ari umugambwe uzi kwikumira ko ibintu vyose sentare yubahiza ibwirizwa nshingiro igizwe n'abacamanza indwi umukuru wayo n'icegera ciwe abacamanza batatu barimwo uwo mukenyezi bazosasa nk'abamaho n'abandi babiri bazosasa nk'abatamaho ibitigiri vyarubahirije ubwoko nk'uko amasezerano y'iyarusha hamwe n'ibwirizwa nshingiro nyene bibisaba bane mu bayigize n'abahutu mu gihe batatari abatutsi eroge urikaneza ijwi rya amerika tukivuga ku vy'uburundi umuryango w'ubumwe bwa afurika uratabariza impunzi z'abarundi zahungiye muri tanzania igisata kijejwe agateka kazi na muntu c'uwo muryango cashize ahabona makenga gifise cemeza ko kimaze kumenya ko hari impunzi nyinshi z'abarundi zimaze kunyuruzwa kwicwa no gupfungirwa ubusa ico gisata catangaje ko ivyo bikorwa bigamije kuzirukana ku nguvu ngo zitahuke n'ishami rya onu ryitaho impunzi kw'isi rcr muri tanzania ryemereye ijwi rya amerika ko ayo makenga afise ishingiro idonido na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru yabidukurikiraniye umuryango w'ubumwe bwa afurika umenyesha ko utewe umutima uhagaze n'ibikorwa bihohotera uburenganzira bw'impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu ca tanzania uwo muryango werekana ko ari ihohoterwa riciye kubiri n'amasezerano mpuzamakungu akingira izo mpunzi mu itangazo ry'igisata c'ubumwe bwa afurika kijejeho agateka ka zina muntu kimenyesha ko caronse amakuru ko hari abarundi batari bake bahungiye mu gihugu ca tanzania baburabuzwa bicwa bafungirwa ubusa banyuruzwa ndetse hakagiraho haba abatwagwa mu mpisho gufungirwa mu gihugu bahunze bavamwo muri urwo rwandiko ijwi rya amerika rifitiye ikopi umuhinga akomeye akora amatohoza muri ico gisata honorable komiseri maya sahili fadal yemeje ko amaze kuronka amaraporo menshi adondagura amabi impunzi z'abarundi zibayemwo mu mezi aheze ubumwe bwa afurika busanga izo mbogamizi atakindi zigamije atari ukwirukana ku nguvu izo mpunzi ndetse ko hari n'abamaze gufata iyo ngingo atari kugushaka kwabo ayo makenga abaserukira impunzi z'abarundi baheruka kuyashira mu rwandiko banungikiye abategetsi batandukanye ku isi harimwo umunyamabanga w'ishirahamwe mpuzamakungu oni n'ubumwe bwa afurika ubu ni umwe mu baserukiye abandi turiko twitabariza dusaba ishirahamwe mpuzamakungu onu hamwe n'igisata cayo kijejwe impunzi cya hcr rituronderere igihugu kigira gatatu gishobora kutwakira twavuzemwo kandi amabi bakorera impunzi z'abarundi uwo ari we wese afise impuhwe ku mpunzi z'abarundi azofasha dutegekanya kuguma twitabariza ijwi ry'amerika ryabajije ishami mpuzamakungu hcr ryitaye impunzi ko iryo hohoterwa rirarimenya tina geri umuhanuzi aje kumenyesha amakuru mu biro vya hcr biri nairobi muri kenya biraba akarere ka afurika y'ubuseruko ibiyaga binini n'ihembe rya afurika aravyemeza uwo avugira ishami ryitaye impunzi ku munsi ku munsi mu butumwa yaduhaye yagize ati kuva aho habereye amatora mu burundi abategetsi b'u burundi n'aba tanzania barahamagariye cyane impunzi gutahuka twebwe nka hcr twarafashije abarenga ibihumbi mirongo ibiri na bitandatu bashaka gusubira mu gihugu cyabo uyu mwaka ubwa mbere twibaza ko abo batahuka ku gushaka kwabo nyamara twaramenye ko akenshi mu bihe bitandukanye kwabo barundi baba bahatiwe gutaha batewe ubwoba dufite amakenga ko hari n'abafashe iyo ngingo kubera ubuzima bubi barimwo akaba atakundi bari bafise bagira umufasoni maya sail fadel w'ubumwe bwa afurika wewe yongera koko mu makambi y'impunzi ari muri tanzania amasoko yasambuwe mu makambi ya mutenderi nduta na nyarugusu ko batemerewe gutembera uko bavyifuza canke kuronka bimwe mu vyankenerwa bemerewe n'amategeko abakingira kuri ico kibazo ishirahamwe hase rivuga ko ivyahagaritswe vyavuye ku itegeko rya tanzania tina geli yabwiye ijwi ry'amerika mu butumwa bwihariye ati sivyo hahise nta gikorwa na kimwe canke ivyo ryahora riha impunzi ryigeze rihagarika ahubwo ni ku itegeko ry'abategetsi ba tanzania twarabujijwe gusubira kubakira impunzi nshasha canke gusanura amazu yasambutse amasoko makuru makuru yarugawe urudandazwa rurahagarikwa twarabwiye akatari gake tanzania ko izo ngingo zikandamiza impunzi ishirahamwe cbdh vikar rihaniye agateka k'impunzi rirashima ko amabi ryamye rivuga kuva kera yatanguye kumenyekana ku isi leopold sharangabo icegera c'uwurirongoye yijeje ijwi rya amerika ko ari intambwe nziza izotuma abo barundi bakingirwa ivyo rero bikaba vyarerekanye neza ko ivyo twavuga vyose kwari ukuri kuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twamye dusemerera twerekana ko impunzi z'abarundi muri tanzania zigeramiwe zicwa zinyuruzwa zihohoterwa kandi bikozwe n'igihugu ca tanzania ariko ntibyumvikane ubwo rero ko eh, amakungu nayo atanguye kubona ko igihugu ca tanzania kigirira nabi impunzi rero tukawusaba ko uhaguruka ukitwarira leta ya tanzania ugasaba sentare nyafurika y'agateka kazina muntu igatangura amatohoza kugira ngo leta ya tanzania ishigwe imbere y'ubutungane impunzi nyinshi yagiye irafata nyinshi yagiye irazitwara i burundi mbere hariho n'uburorero butari buke bw'impunzi zirenga umunani zifungiwe mu mabohero ya murambya na bubanza ijwi rya amerika ryahamagaye bwana sudi mwakibasi umuyobozi ajejwe impunzi mu bushikiranganji bw'intora hagati mu gihugu muri tanzania kugira ngo agire ico abivuze ko yamara ntivyadukuniye ko tumuronka ico bikoze mu mpera z'ukwezi guheze kw'icumi na rimwe uwo mutegetsi yaragendeye amakamba atandukanye yo muri ico gihugu ubutumwa yatangiye nyarugusu ni nabwo yatangiye induta n'imutende yagize ati harageze ko mwese mutahuka ku gushaka kwanyu kuko mu gihugu cyanyu hari amahoro n'umutekano nta kibanza mugifise muri tanzania nk'impunzi twifuza ko umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uzorangira mwese mwamaze gutahuka ayo majambo yarateye ubwoba impunzi gushikaho bamwe muri bo batinya ko amakambi barimwo azohava asambugwa turafise amakinga n'ubwoba yuko mu gihe hazoba hasigaye abantu bakeyi bizoca byoroha kugira ngo babatahukane ku nguvu mu minsi ya vuba inkambi ishobora kugagwa tutabona ibyo tuzoja abahunguka bagahunguka abasigaye nabo bakatondera ahantu munatekana mu mitima bakadushira mu zindi nkambi cyangwa bakadukura ngaha muri tanzania bakadushyira mu kindi gihugu hcr co kimwe n'ubumwe bwa afurika basaba tanzania guhagarika ingendo yo gutera ubwoba impunzi no kuzihohotera nyabuna ico gihugu kicyubahiriza amategeko mpuzamakungu akingira impunzi pyeklaven nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya igihugu ca congo congo brazaville hamwe n'igihugu ca zambia ni bimwe mu bihugu vyo muri afurika bifise amatungo cimeza y'ibitoro n'umujumpu yamara ivyo bihugu biherutse gutangaza ko bitagishoboye kuriha amadeni biheraniye ibihugu bikize n'amabanki akomakomeye ku isi igihugu ca Kongo kigira gatatu mu bihugu vyo muri Afrika vyimbura ibitoro mu gihe igihugu ca Zambia naco kigira kabiri mu bihugu vya mbere bitunze ubutare bita COPER ariko none mbega turetse ico kiza ca korona ikintu coba caratumye ivyo bihugu vyaronse amahirwe y'ubutunzi cimeza bwo mu butaka bishika mu bukene butagira izina gushikaho binanirwa no kuriha amadeni bifitiye ibihugu bitunze n'ayandi mabanki yo ku isi n'ibihe mugenzi wacu frederic nkundikije ako kabazo yakabajije professeur leonce ndikumana yigisha ivyerekeye ubutunzi muri kaminuza ya massachusetts muri leta zunze ubumwe za amerika na janvier desire nkuru nziza afise ubumenyi mu vyerekeye ubutunzi reka tubatega amatwi tangwe kwiwewe leonce ndikumana imbere y'uko twihweza ingorane y'igihugu kimwe kimwe muri ivyo bihugu twavuze kongo na zambia byari bisanzwe bifise ubutunzi cimeza budasanzwe biherutse gutangaza ko ubutunzi bwavyo bwayanzaye mutubwire ukuntu mwakiriye ayo makuru urakoze fredi kumbaza icyo kibazo ni ikibazo gihambaye rwose mu byerekeye iterambere rya afurika murazi mwese yuko abariko baratwumviza barazi yuko afurika itunze ifite ubutunzi bwinshi nuko nubwo abantu benshi bakura kuraza ko afurika ikennye afurika ifite ubutunzi bwinshi ugiye muri afurika nta kidasangaho cyane cyane mu butaka usanga ari ibihugu byinshi bifite ibitoro hari ibihugu byinshi bifite inzahabu n'ibindi byinshi dusanga dusimba mu kuzimu ukaca usanga rero ubwayo igitangaje nuko usanga ibyo bihugu byinshi bidashobora bitashoboye gukoresha ubwo butunzi bwabo kugira ngo biteze imbere umunyagihugu wese uca usanga rero aho ugira ngo ubwo butunzi buteze imbere umunyagihugu wese uca usanga butungisha amakompanyi ava hanze aza gucukura ubwo butaka akadandaza ubwo butaka n'ibitoro mahera akagenda akava mu gihugu ugasanga igihugu ata kinini cyerekana cyavuye muri ubwo butaka nicyo gituma igihe rero mbonye aya makuru y'ibi bihugu bibiri biriko biragira ingorane yo kuriha amadeni ntibyantangaje cyane kuko n'ibintu bimaze iminsi nkorako cyane ubundi wokwibaza ati ibihugu bifite ubutunzi nk'ubwo nk'uko babivuze zambia ni igihugu cya kabiri urabye ubutaka kidandaza hanze hariho ubutaka bita kopa cya mbere muri afurika ni kongo kisasa repubulika demokaratike di kongo hagaca hakurikira zambia muri muri kongo naho barafite ibitoro byinshi abahangana imitwe na bya za angola nigeria wari kwibaza rero yuko ibihugu nk'ibyo bitari bikeneye no kugurana amahera hanze kuko byashobora gukoresha amahera avuye muri ubwo butaka mugabo ukaza wumva ngo n'amahera baguranije amahera menshi kubu nariko ndaraba muri zambia urabye madeni bafite yo hanze ashobora ku miliyaridi cumi n'icenda muri kongo ni miliyaridi zitanu ubwa mbere bari bafite ubwo butaka bashobora kudandaza hanze kugira ngo bashobore kuronka amafaranga yo gukoresha mu iterambere ry'igihugu mugabo bagiye bafata amadeni ukajya wumva rero ngo n'ayo madeni baguranye ntibashoboye kuyariha ibyo rero biravuna intege bigatera umutima mubi ayo ni amakuru atangaje cyane rwose janvier desire nkuru nziza mweho ayo maraporo yatangajwe kuri ibyo bihugu bibiri byari bisanzwe byitungiye ubutunzi kimeza mwebwe mwakire gute akoze federiko nk'uko uriya yabivuze uri umuntu utari usanzwe wiga ibyo bihugu nicyo kibazo uratangara cyane kuko uburyo bw'ibyo bihugu byategereza kuba mu bihugu bya mbere bitunze muri afurika reka n'ubu urabye mwene byamizimba ubwo butaka azambiya ngira bimaze imyaka mirongo itanu mirongo itandatu bimba ubutaka za kongo zimaze imyaka myinshi jewe ntibyantangaje kuko mu byo nkora ni ngo banza ndiga ndaba ibintu nk'ibyo ntibyantangaje cyane gutangaza aho biratangaje kumva igihugu gishobora kuriha amadeni cyafashe igihugu icyo ari cyo cose biratangaje kuko igihugu cateza gufata amadeni gishobora kuriha mugabo kumva ari zambiya cyangwa kongo nivyo bishobora gutangaza umuntu icyo nakubwira kuko rero hose yavuze sinzi kumenga cyangwa tubishikako yuko usanga cyane cyane ibyo bigo biriko bitungisha amakompanyi yo hanze ico nico ariko rero ikindi n'amahera asigaye muri ivyo bihugu urabyene akoreshwa akoreshwa ku buryo bwo kuyashyira mu migambi y'iterambere usanga kumbure atungisha ayo makompanyi yo hanze ariko hariho n'abantu bo mu gihugu usanga atungisha kugira turahava tubishikako
turabishikako reka re dutangure ku gihugu kimwe kimwe reka dutangure ku gihugu ca kongo igihugu kizwi ko gitunze ibitoro vyinshi nk'uko twabivuze mu ntango ivyo bintu vya vyashikiye ico gihugu ni mubiha insiguriro nki eh, mushikanahe leonce ndikumana ego rero urumva igihugu ca kongo abariko baratwumvirizani bazi ko ari ababanyi ngaho hafi ni igihugu rero gitunze ubutaka bwinshi mu by'ubutaka gifite ibitoro byinshi cyane cyane kirafite amashamba bashobora kudandaza ibintu by'ibiti ibintu byose biva mu mashyamba mu bisanzwe urabye ubutunzi bwo mu butaka kiri mu bihugu bya mbere muri afurika kandi kikaba ari n'igihugu kitari kinini rwose gifite abantu benshi bari kwibaza buti ku munyagihugu wese yashobora kuba amerewe neza igihe leta ishoboye gukoresha amahera avuye muri ibyo bitoro ingorane rero ni uko usanga muri kongo kandi no niko bimeze ibindi bidandaza ibitoro usanga amakompanyi yimba agashora ibyo bitoro si amakompanyi ya leta ni amakompanyi avuye hanze azana amafaranga yabo n'imashini yabo bakimba ibitore ibitoro bakadandaza bagatanga raporo muri leta amahera bakuyemo mu bisanzwe ayo makompanyi yateza gutanga amatagisi muri leta n'igice cy'ayo mahera yaronse kugira ngo leta nayo ikoreshe ayo mafaranga iterambere ry'igihugu igitangaza ni uko usanga muri ibyo bihugu nko muri congo ugiye ukaraba nta kintu ubona bakoresheje ayo mafaranga kuko urabye nka infrastructure tuvuga by'amabarabara electricité n'ibiki usanga atabiriho ayo mafaranga ntashobora kuba aja mu mifuko y'abategetsi bamwe bamwe urumva ico nico tuca twibaza urabye amahera ingena ingena agabagurwa ndaguhe nk'akarorero muri kongo muri kongo hariho abashakashatsi baretse kugira raporo barabye ingene amahera ava mu bitoro ingene iyo ajya basanze ibice mirongo indwi na bibiri bija mu mifuko y'amakompanyi iyo makompanyi akavuga yuko ari amahera bakoreje mu kugura amamashini mu guhemba abakozi n'ibiki ibice mirongo indwi na bibiri bija mu mifuko y'amakompanyi muri leta igihugu ca kongo kironka ibice mirongo ibiri n'indwi gusa ni ukuvuga bimbye urwo ni uruhombo runini ni uruhombo runini urumva bimbye amaritiro ijana y'ibitoro ibice mirongo irindwi na bibiri bigenda mu mufuko w'amakompanyi ibice mirongo ibiri n'indwi gusa bikajya muri leta ku munsi wa gatanu isi yose izohimbaza umunsi mukuru wa noheli ijwi rya amerika mu ntumbero yo kubafasha guhimbaza neza uwo munsi batumiriye kurungika intasho zanyu zaba iziciye mu majwi no mu nyandiko kuri aderesi yacu ya email ariyo radiyo yacu arobaze gmail akaburungu com mushobora kandi no kuduha nimero zanyu za telefone tukazobihamagarira hagati aho guhera no munsi muzuza murakurikira ibiganiro bidasanzwe bibafasha kwitegurira guhimbaza uwo munsi ku ijwi rya amerika icya mbere duhereye ko nico mugenzi wacu venuste nshimiyimana yagiranye na gracien yitegeka umukinnyi w'amareresi atwenza mu gihugu cy'u rwanda uyu mukinnyi azwi cyane ku izina rya papa sava na seburikoko aratubwira icyo yabateguriye kuri noweli muri iki gihe cya noheli n'ubundi ni akazi kanjye gasanzwe niko nkomeza icyo nshinzwe ngewe ni ukwigisha abantu ngamije guhindura imico itari myiza imico nkora ariko noneho nkongeraho no kubasetsa cyane cyane ko abenshi ntaho bazaba bafite bajya gutaramira ntaho bazajya bazaba bahurira kubera amabwiriza yo kwirinda kovide cumi n'icyenda nta birori nta guhura cyane urumva rero nzashakishamo nyine ibihangano bareba bagaseka cyane cyane ko nka papa saviza kuwa gatanu kandi kuwa gatanu nibwo na noheli izaba yabaye ubu se ntakumenesheje ibanga ntabwo watubwira muri make y'ingingo y'ibanze uzibandaho cyane bihereye no ku gihe turimo cya covid cumi n'icyenda ibyo dukina byinshi ibyo mfite nabikoze mbere ntabwo ari ibyo mpita nkora ako kanya ndakora nkakora sitoke cyane cyane ko nyine hari igihe biba bitemewe ko tujya gukina urumva icyo gihe ntabwo waba uri aho udafite icyo uha abantu ariko icyo nzabaha n'ubundi ni icyasaga n'ikijyanye n'iminsi mikuru yajyaga ibaho icyongereza nakita tugikora twakise deresingi kode hari ibintu byaje ngo muzambare gutya muzambare gutya iyo epizode nicyo izaza ije kubabwira deresingi kode ukuntu noneho ishobora kubivuga igacanganyikisha abantu nyine
iyo ngiyo ni igihe umuntu atumira abantu mu bukwe cyangwa se mu birori ibi n'ibi akanakubwira ukuntu uzaza wambaye mu rwanda abanyarwanda bakira gute iyo umuntu agutumiye mu birori akanakubwira n'uko uza wambaye akenshi abasirimutse cyane bo mu mujyi bo barabyumva barabyumva ni nabyo bigezweho rwose abantu barabiharaye ariko urumva noneho twebwe nkatwe nka papa sava cyane cyane tureba abantu bo hagati n'abo hasi abasirimutse buke n'abadasirimutse bavanzemo hariya kuko harimo n'abasirimutse barangije amashuri mo hariya hari ubwo umuntu ahita agukorera ibindi bitandukanye ariko bo mu mujyi bo barabyumva nawe wo mu cyaro ushobora no kumubwira akakubwira atarangenera ibyo nambara ari ari bubizane ni nk'uko nigeze kubona muri papa sava aho higeze kuba ubukwe mufite umugeni ugomba gushyingirwa uwagombaga kumuherekeza ntiyabutaha kubera yuko ngo yari umuturage kutareka umubyeyi ngo agaragare kubera yuko atambaye nk'abandi musanga ari ibintu bihwitse ntabwo bihwitse niyo mpamvu natwe tubikina twari tugamije kubikosora hari ibintu bibiri twarebagamo twarebagamo uwo mubyeyi bavuga ko ashaje ikindi nyine adasirimutse icyo ni kimwe ntabwo ari ikosa rye ntabwo ari ikosa rye icya mbere wakagombye kureba ubundi ni gute ubundi akaba yari umubyeyi wawe ntasimuke icyo ni cyo kimwe icya kabiri twashakaga kwigisha abantu ni uko ibyo bintu biraba nyine nibyo twavugaga tuti wa mugani bari busabe bajye mu murenge bajye mu kiliziya bajye muri muri resebusiyo baze kujya gutwikurusha gusanga n'uwo mukecuru atabibashije cyangwa se akabivanga kuko bisigaye bibera rimwe ariko se mbere y'uko mubitegura ngo mumukuremo ikibazo cyari iki wowe nyirawe wamuganirije wamuganirije mu byumvikanaho ubundi nicyo kibazo cyari gihari yari yigeze abimuganirizaho tugaruke gato kuri uwo munsi wa noheli dutegereje muri iyo filime wateguriye abanyarwanda ni abahe bakinnyi tumenyereye bazaba barimo bose bazaba barimo ko twayikoze rwose kera bazaba barimo bose bariya abimena ndimbati arimo uriya dukwira kwita ngo ni marene ushaje nyiragitariro azaba arimo mama saba arimo bose barimo
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi rya amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
akaba ari ngaha duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikoro mari kumwe na joe diane ninahazwe ibiganiro n'amakuru byari bihagarikiwe na frederic nkundikije byashyizwe hamwe na fasil gebehu twempi ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kuranirwa mu byo murimo byose naho ubutaha